Iri ni ijwi ry'Amerika ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa kumi n'imwe n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington uyu munsi ni kuwa gatandatu dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni eugenia mukankusi ubasuhuza n'igihe ubagezaho amakuru perezida wa fifa ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru sep blara yongeye gutorerwa kuyobora iri shyirahamwe indi manda y'imyaka ine blara yabuze amajwi arindwi gusa mu cyiciro cya mbere cy'itora kugira ngo abone amajwi ijana na mirongo ine ya ngombwa ariko uwo bari bahanganye prince bin al hussein wa yorudaniya yavuyemo mbere y'icyiciro cya kabiri cy'itora mu rwanda abasaba ko itegeko nshinga ryahinduka bakomeje kwiyongera n'ubwo biyongera ariko hari abavuga ko ubusabe bwabo nta ruhare rutaziguye babugiraho abamaze kwiyandikisha babisaba barabarirwa muri za miliyoni ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
muri ibi bihe imbaga nyamwinshi ikomeje gucicikana mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u rwanda n'ibiseke ndetse n'ibikarito byuzuyemo inyandiko zisaba ko perezida kagame yakongera kwiyamamaza binyuze ku guhindura itegeko nshinga u rwanda rugenderaho kuri uyu wa gatanu nabwo byari cyo kimwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo n'izo mu nsengero inzego zitandukanye zirimo n'abanyamadini baratirirwa ubutwari n'ibindi bya perezida kagame ko kudahindura itegeko nshinga byatuma basubira inyuma mu byo bamaze kugeraho mu iterambere kubera perezida kagame akimara kumva ko ibyo bagezeho bakeneye kubibungabunga badatandukanye na perezida kagame madame donatire mukabarisa ukuriye abadepite nawe yabatumye ni ukuvuga ngo namwe mugomba kugira uruhare kugira ngo ibyo igihugu cyacu kimaze kugeraho bikomeze bitera imbere kurushaho mu bigaragara mu ngoro y'inteko ishinga amategeko harimo n'abatazi iyo biva n'iyo bigana barimo n'ababa bisinziriye amakuru dukura mu baturutse gatsibo uyu mukecuru yatubwiye ko atazi gusoma ko yifuza kuvugurura ingingo ya cumi na gatatu ko buri buke bakaza ku nteko ishinga amategeko yahawe amafaranga amugeza aho ahurira na bagenzi be mu karere ka gatsibo babakodesherezaho kurara n'icyo kurya ko yandikiwe ubusabe bw'ateraho igikumwe atazi ibikubiyemo insimburamubyizi ari bugwe ngo barayiduha nyine ubwo turaho tutahabwa insimburamubyizi barayiduha bari bubaha angahe ndabizi se bajya bemereye twajya baduhaye y'impamba ibihumbi bitanu ubwo ni impamba mbega ubu ntiturajya kwiyakira aho tugiye kwiyakira imodoka ni izabo watubwiye ko utazi gusoma no kwandika kandi waranditse nk'usaba wandikiwe nande nandikiwe n'abayobozi n'abampamagara baransinyisha umuyobozi wakwandikiye ninde ndamuzi ko nari nicaye hanze tuhageze twinjiye abandi bakinjira nanjye nkasigara hanze mugenzi we ufite urwego ahagarariye aya makuru yayahakanye ariko ashimangira ko hari ingengo y'imari yateguwe n'akarere ka gatsibo irimo kubashakira uko bazahagararira bagenzi babo bagera i kigali ubuyobozi bw'akarere ka gatsibo buvuga ko ibyo byose ari ibinyoma ko igitekerezo cyaturutse ku baturage ubwabo bifitiye ubushobozi bwana richard gasana ayobora akarere ka gatsibo iyo ni ibinyoma rwose nta ngengo y'imari y'akarere yigeze ijya muri icyo gikorwa icyo ni igikorwa cy'abaturage ni abaturage bacyikoreye kandi bagikora bakoresheje ingengo y'imari yabo eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric ingabo zishinzwe umutekano za iraq ziravuga ko bombe ebyiri zatezwe mu modoka zaturikiye hafi y'ihoteli y'inyenyeri eshanu irinzwe cyane i bagdadi zihitana abantu cumi na batanu zikomeretsa abandi mirongo ine na babiri abategetsi mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa pakisitani baravuga ko abagabo bafite imbunda barashe bakica abantu cumi n'icyenda b'abagenzi bari muri bisi ejo kuwa gatanu nijoro iyo mpanuka yabereye mu mujyi wa barucisita yazahajwe n'urugomo umuntu wo mu mutwe wa leta isilamike w'abajihadisite wari yambaye nk'umugore yishe abantu batatu abateze bombe
turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi ry'amerika hano i washington dc tubibutse kandi mwe mwese mutwumva mwakurikiye ibiganiro byacu ku murongo wa fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda ndetse no kuri radiyo inshuti ya bose umurongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite porogaramu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isaha n'igice zo ku mugoroba i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi ku ku mirongo ya fm muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa kumi n'ebyiri za mu gitondo ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu burundi
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika naho gushikana indembe kwa muganga vyega ubugenduzi bw'amagara y'abantu mu ntara siko bigenda mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere Ishirahamwe rya Buraya GSI gishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira imenyesha ko imiryango ariyo yigwana ko ku bice birenga mirongo itanu ku ijana intambamyi zitari nke zibutsa abanyagihugu kwihutira kujana indembe kwa muganga akarorero ni ukudashobora kwitunganya ubwabo kutagira ubumenyi n'inyigisho bikwiye nk'uko ishirahamwe OMS ryitaho amagara y'abantu ibibona uguha abanyagihugu ikibanza c'imbere mu vy'iterambere bitanga inguvu zo gutorera umuti ingorane babamwo mu myaka ya mirongo icenda na gatandatu abo mu mihingo mirongo itanu mu gihugu ca zambiya batororokanye uburyo bwo gushikana abagwayi kwa muganga vyihuta mu nyuma y'ibikorwa vyari vyatunganijwe n'ishirahamwe keya utwigoro twa leta kokongerereza ishaka ry'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga hamwe ni ugufunya ingendo zibatandukanya n'amavuriro ahandi ni ukwakirana igishika n'abajeje ubuvuzi nk'uko ishirahamwe gsi ry'abanyaburaya ryishinze guteza imbere amagara y'abantu no kuyakingira ribimenyesha mu turere tutari duke ugushikira uburyo bwo gutumatumanako kotuma ubuzima bw'abakenyezi bibungenze burokoka ariko rero ugutahura ko bageramiwe no gufata vyihuta ingingo zo gushika kwa muganga ni ngombwa nk'uko ishirahamwe unicef ribisaba tumenyeshe ko uburyo bubayabaye bushobora gufasha abanyagihugu gushikana indembe zabo kwa muganga akarorero n'amapikipiki yahawe abanyagihugu bo mu gihugu ca malawi nk'uko ishirahamwe oms ryabimenyesheje mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga kuri mikoro muri kumwe na jewe roseline nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro bitandukanye by'urwaruka rwo mu ntara ya ngozi mugenzanje alain yves irankunda arubaza ati twoterera iki kugira ngo indembe zacu zishikire abaganga amazi atararenga inkombe ngizi inyishu bamuha ni ukumwitaho kwamagarana amazi aseseka ntibayore utarinze kuvuga ngo hari icyo dupfana
bakagwiza za rusera baniha zo zifise ububasha bwo kunyaruka
ukibona afise ibimenyetso by'uko yoba agwaye ukamubwira hakiri kare akihutira kujya ivuriro ritoya riba rimwegereye uko umugabo umwe avise nk'umukenyezi nyene yagize nk'ingorane yoraba kuntu yegera abandi bagabo bagenze kugira barabe icyo bamufasha
amavuriro ntaraba menshi ngo yegere hafi y'aba- ya twebwe abanyagihugu n'izo nderuzo ukamushikana ku ivuriro rikuru cyangwa rikwegereye
tukarondera uburyo bwo kumutwara ari kwikinga cyangwa ku moto cyangwa ku nderutso
hari abafise uburyo bwo kunguruza abantu ari ababanyi tukababaza nyine uko bashobora kubashikana
mbona yuko abanyagihugu ubwabo bokwitanga kugira ngo bakore n'amabarabara kugira ngo byorohereze habaniha gushikira kwa muganga hakiri kare
wowe ubona ataburyo ufise bwo gushika kwa muganga wobwira ababanyi kugira bagufashe
na muganga ubwiwe yarakwiye gushyiramo ingufu aca amurungika atabaze rusehabaniye kuko uwo murwayi we ntabyo aba agishoboye ukaca utelefona umukuru wa centre de sanze bakabafasha migashika mugatari umuntu arwaye
ibiguzi birebire ni intambamyi yo kujyana indembe kwa muganga ingaruka ni uko abanyagihugu babanza kugereranya ingufu bibasaba cyo kimwe n'akarusho mu gihe zishikanyweyo ugutorera inyinshi ikibanza cyo kwiyunguruza ni nkenerwa ibyo byofasha indembe gushika ku ivuriro ku gihe kandi mu buryo bworoshe nk'uko ishyirahamwe papu ryitaye neza y'amagara ribimenyesha imodokari nibwo buryo bubereye na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze ibyo byorohereza abaryango kumuherekeza nk'uko iryo shyirahamwe rifite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika ribivuga kugira ngo twumve neza ibijyanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga tega amatwi tohoza mugenzanje ale ive irankunda yagiriye mu ntara ya ngozi ale ive ijambo ni rwawe
uruhara rw'abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi mu gutabara indembe bazishikana kwa muganga ni ntangere abahurikiye mu kibano kimwe bariyungunganya mu gushigikira ubukitswe n'indwara nk'uko tubibwirwa n'imiryango yo muri komine gashikanwa aho ni nko gushira uburyo hamwe bivanye n'ubwo umwe wese afise nk'uko byakorewe Therese Nsengiyumva wo ku gacimbiri miyezi afashwe n'imbanyi mu gihe c'ijoro ugukorana kw'intwaro yo hasi n'abanyagihugu gutuma ingoga zongerekana mu gutabara uburemvye iyo ikaba ingurikizi y'indariko zituma haba uguhanahana amakuru ajyanye n'amagara y'abantu nk'uko Mathieu minani arongoye umutumba kavumu avuga ukutagira uburyo bujyanye n'ukwiyunguruza gushika kwa muganga ntikubuza ko uwurembye ashikanwayo afashijwe n'ababanyi twumvirize consolate habogorimana twasanze ku bitaro bikuru by'ingozi aba ku mutumba nwatareye kubera ari we yankuye hariya akaguma anyitaho amfata kugira asingwe akavuga ati reka tugume tukunyarukana turabe tugushikana kwa muganga ati haguruka tugende nyine ngo ncamaguruka tukagenda ugwaruka ntirusigara inyuma mu bikorwa byo gutabara kukaba nkako inyigisho ruronswa n'igisata c'ishirahamwe kwahuje ryitaho gutabara imbabare zituma gwitanga mu burere ruherereyemo ariko rero intambamyi zo gushikana indembe kwa muganga mu buryo bwihuta zama zibonekeje imvo ni uko hakiriho umuco w'abanyagihugu uhitamo kwivuza ukoresheje imiti y'ikirundi nk'uko bivugwa na benjamin niyo nzima aba ku gacimbiri gitu birakenewe ko ugwaruka rufatwa mu mugongo kugira ngo inguvu zo gutabara indembe bazishikana kwa muganga ziyongere matiyasi ndikumana n'umuyabaga ari mu ishyirahamwe kwahuje aba ku mutumba rubanga agacimbiri rubanga twebwe usanga ata bikoresho dufise kugira ngo dushobore gufasha nko mu gihe tubonye nk'umuntu agize ingorane byiza buraba nk'amasekisogenesi bakayafasha mu ntumbero yo gushikana indembe ku bitaro bikuru ikuwe ku ivuriro rito intererano ingana n'amafaranga igihumbi agenewe umuduga wa rusehabaniha arasabwa rimwe mu mwaka ku muryango iyo ngingo yafashwe n'abajejwe amagara y'abantu yaje ifasha abavyeyi bibaruka barinze kubagwa mu gushikanwa ku bitaro bikuru atamahera basabwe nk'uko vyashikiye chantal nduwimana aba mu kigarama naho biruko haracariho umuce w'abantu udashima gutanga ayo mafaranga insiguro nuko ikoreshwa ryayo ritarabanyura neza iyindi siguro n'imiryango yifise ihitamo kwigwanako mu gihe abayo bakitswe n'amagara nk'uko bivugwa na Therese Sengiyumva igikorwa cyo gutoza intererano ijanye no gushigikira indembe gushikanwa kwa muganga hakoreshejwe umuduga wa rusehabaniha kigigwa n'inzego zo hasi zikoranye n'abarongoye amavuriro dutega amatwi Mathieu Minani arongoye umutumba Kivumu hariho karine batanga ku mutumba iyo karine ibivuye ku ivuriro ribegereye amafaranga agatoza umuntu aba yaratowe ku mutumba agahita akajyana ku ivuriro ubwinshi bw'indembe zitura amavuriro butuma zidahuta zirungikwa ku bitaro bikuru imvo ni uko zibanza kugirirwa ibipimo imbere y'uko zihabwa urupapuro ruziha uburenganzira bwo kwakirwa ku bitaro zirungitsweko impfu zama zibonekeje ku ndembe zitabarijwe ingwara yarenze urugero abakenyezi bibungenze co kimwe n'abana nibo bazi imbere kuko bashikanwa kwa muganga bakamye amaraso ku bwa muganga Philbert Sendegeya arongoye ibitaro bikuru vy'Ingozi uguhanahana amakuru hagati y'abarongoye ibitaro bikuru n'abarongoye amavuriro kuribonekeza mu ntumbero yo kumenyesha uko indembe iba yakurikiranywe ku bitaro yarungitsweko tumvirize muganga Philbert Sendegeya arongoye ibitaro bikuru vy'intara ya Ngozi aruje akatuza rwa rupapuro nababwiye yitwa referanse agashika mu bitaro twese tukabandikira kuri rya vuriro ritoya twabwiye ati rero twace dusanga imeze ukuntu ukuntu uku canke mwamurungitse bivanye n'uko umurwayi yishakirwa n'umuganga ugushinga ibigega vyo gusahiriza uburyo bwo gushikana indembe mu buvuzi bw'akaruhariwe ni akamo gategwa abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya ngozi
gukorana k'ubutegetsi n'amashyirahamwe yigenga byarateje imbere uburyo bwa rusehaba niha mu bihugu bikenye intambamyi ni ukudashishikara ku ruhara rwa leta no kudashika mu turere twa kure nk'uko byabaye mu gihugu cy'ubuhindi ugutumatuma nako ni ngombwa mu kujyana indembe kwa muganga ishyirahamwe sereke gishinze guteza imbere ubushakashatsi mu bijyanye n'amagara y'abantu risaba ko ubwo buryo bukoreshwa n'ababukeneye bose iterambere ry'uburyo bwo gushikana indembe kwa muganga risaba utwigoro tw'ibisata bitandukanye ku bw'ibyo abajeje ubuvuzi bavugana n'imiryango ingorane zishobora kwaduka n'ibimenyetso byabyo ku bw'ishyirahamwe unicef kugira ngo twumve neza ibijyanye n'akamaro k'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga tega amatwi ikiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru wa buramatari mu ntara ya ngozi diyodone hiboneye aganira na mugenzanje alain yves irankunda Dieudonne hiboneye ndabaramukije ndakuramukije urashaka kwisigura neza igituma mwafashe iyo ngingo yuko umunyagihugu wese yategerezwa gutanga amafaranga igihumbi intara yacu amavuriro makuru makuru eh, atarakwira amanuze mu makomine yose Eh, niho rero twafata eh, abanyagihugu bonyene eh, bogira ico baterereye kugira haboneke za rose habaniha zoza zirabasanga iyo bari abenegihugu na cane cane bajya bafise amikoro make mu gihe abanyagihugu bo kwijukira gutanga amafaranga igihumbi asabwa none yo bakwiye mufate ku ngorane zihanze amagara y'abantu ngaha mu ntara ya Ngozi turabona yuko dufise ingorane zo gukwiza za rose habaniha ziba zikenewe kuko iyo mutateguye umugambi yuko aremvye akwiye gufashwa kuva kiri muhira gusha kwivuriro icari kigoye ni gusha kwivuriro rikuru uhimiriza yuko b'inderuzo zikwiye yoba iri hafi eh, kuko umuntu aremvye no kumutabariza hakiri kare ivyo biba vyiza gusumba Eh, kugira umwanya wo gutabara ube muto hari urwaruka rwitanga mu mitumba rwegukira ishyirahamwe kwa huje ni kuki mutarufata mu mugongo kugira ngo rushobore gukora ivyo bikorwa turasaba yuko eh, amakomine ko atunganya imigambi yoza eh, arakorana harimwo n'ivyo bice bijanye n'amagara y'abantu ndabakengurukiye nje ndabakengurukiye
arakoze alain yves irankunda kuri ayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije tumire amategato ukumviriza kano karirimbo katubwira ko ibyo dukora tubikesha amagara
Yeah.
bariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira c'idu rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'uruhara rw'abanyagihugu mu gushikana indembe kwa muganga waruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana muganga anita munyana akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
none iyo ruse haba niha hariho abenshi bataramenya uburyo bashobora kuyironka twoyironswa gute kugira ishobore kutwegera ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu nibwo bujejwe kurondera rusehaba-niha rukazikwiza mu mihingo itandukanye kitwararika yuko uburere bw'ubuvuzi turiho rusehaba-niha zikwiriye uravye n'abantu baba muri utwo turere rusehaba-niha ziri mu gihugu zirakenye vy'ukuri mbaza ndakwishura
none kuki usanga iyo rusehaniya abandi bayikeneye none wumva woca ugira nte ari nkeya abantu bakarembera icarimwe mwumva yuko ari ikibazo abanyagihugu baca bikoranya hamwe bakagira inderuzo hama bagatwara uwo murwayi bakamwegereza kwa muganga hari hafi mbaza ndakwishura
U- umuntu ashobora gutabaza rusehaba-niha bakamubwira ati irashyitse mu mwanya mugabo akarindira umwanya munini batamubwiye n'ingorane yahabaye abantu bashobora kuba baba ahantu kure kandi bakaba bafise n'ibarabara ribi vyose biri ibintu bituma rusehaba-niha itabashikira n'ingona n'ingoga nico gituma bakwiye kwama bafise ari guhamagara umubanyi ashobora kuba afise imodoka yiyunguruza hama bakagitorera inyishu bakaba bafise n'inimero ngendanwa z'abo bose kugira batabaze n'ingona n'ingoga mbaza ndakwishura
ni ryari bemeza ko umuntu arembye umuntu bamwemeza iyo uko arembye adagishobora no gutambuka ngo ashike kwa muganga canke iyo ataye ubwenge canke arakaremba bukwi na bukwi
rugamba rwa makiha yanje
waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
washobora kutubwira kahise ka rusehaba-niha kubera iki yagenewe gutwara indembe gusa rusehaba-niha ni imodokari hariho igitanda c'umurwayi akaba ari naho abamuherekeje n'umuforoma canke umuganga haba harimo imiti yihuta baba bakeneye kwa muganga kugira bafashe uwo aremvye nico gituma yagenewe gutwara indembe mbaza ndakwishura
none ni kubera ko umuntu bishika agapfira kwa muganga kandi na muganga yari yabonye yuko umuntu arembye nawe adashoboye kumuvura yo abaganga bariho kugira bafashe abarwayi ariko barafise aho bageze ikindi ca kabiri ni ukumenya ko hano mu gihugu cacu uravye ubuvuzi hari ibintu vyinshi bikenye usanga bikenewe kugira umuntu bamufashe akire ariko umuganga akabibona ko ariko bimeze adashobora kumufasha birengeje uburyo afise mbaza ndakwishura
ku mitumba hariho agakarata baguha watanze igihumbi cy'iyo rusehaba-niha ni kubera iki rusehaba-niha zitagwiriye kandi ayo mahera yaratanzwe imiduga rusehaba-niha bwa mbere izimbye cane rero kugira twiragire mu mihingo itandukanye y'igihugu na cane cane mu turere tw'ubuvuzi turiho mu gihugu c'u Burundi bisaba uburyo budasanzwe izo rusehaba-niha zirakora zigapfa zigasaba yuko bazikoresha ariko ntimureke kugitanga kuko ico gihumbi canyu kirafasha kugira n'iyo modokari ironswe ibitore kugira ibashikire yongere ibatware kwa muganga n'ingoga na n'ingoga
rugamba rwa makiha yanje
ikiganiro ni kira n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwamutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kuko mu kibano bavuga ko dushobora gufashanya kugira umuntu bamushikane kwa muganga iyo arembye cyane cyane gufashanya camye ari ikintu gikomeye mu mico y'abarundi ari nk'iyo umuntu afise urubanza ari nk'iyo umuntu agwaye kugira bashigikire uwo muryango wagize ibibazo rero iyo rusehaba-niha idashobora gushikira aho mubaye nta bandi bantu bogufasha atari ababanyi mbaza ndakwishura
ni kubera ko mu ntara za ruguru hari rusehaba-niha keya mu ntara ya bujumbura niko vyifashe nivyo mu ntara za ruguru rusehabaniya ni nkeya eka no mu gisagara ca bujumbura nuko vyifashe kuko iyo umuntu aremvye abo mu muryango w'uwagwaye nibo bihuta kumutwara kwa muganga mbere aho usanga naho kwa muganga batamwakiriye bagaheza bakamutwara mu ihindi vuriro canke ibitaro kuko aho yagiye ubwa mbere bitakunze ikibazo kiraba igihugu cose mbaza ndakwishura
ni kubera iki bavuga yuko umuntu akwiye kunyarukana kwa muganga atarareba mutwaye kare ni vyiza kuko aho ushobora gusanga hatari vyinshi birononekara ariko ni nk'uko hari abantu bihenda kandi baragushobora gutora inyishu hakiri kare mbaza ndakwishura
twashaka kumenya ibitaro bigenewe rusehabaniha zingahe hajya kugambira ziraraba abagwayi bangahe ishobora kwakira e, n'ibikorwa igenewe gutanga ku bagwayi zibiri canke zitatu canke zirenga bicaye hamwe bakabanza gasuzuma ibikenewe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye urwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati ivyo dukora tubikesha amagara duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu juma bukuru wo ku iteba mu rumonge araturamutse yongera asaba ati nashaka mumbarize muganga yuko iyo umuntu aguma ababaye atanezerewe yuko yoba ari ingorane y'amagara aba afise muganga anita munyana duhera umuco umunywanyi wacu juma bukuru
murazi ko iyo umuntu afise amagara meza iyo yumva akomeye yumva atakimubabaza wama umuntu afise akamwema niyo ahuye n'abantu abatwengera akabaramutsa rero iyo ubonye umuntu aguma yijiriye wenyene ataca avuga adatwenga aba ari ikibazo mu magara yiwe mubibonye kare mumutwara kwa muganga bitarashika kure mbere baheze bamuvure neza
nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya ba sokuru ubu uno munsi uvuga uti impene mbi ntizirika ku yawe bikubwiye iki bikubwiye iki
bashatse kugira ngo berekane mu gihe ubonye nk'umuntu ari- afise ingeso mbi ukagira nawe za ngeso mbi ca vyerekana yuko umuja kure
bikubwiye iki
nk'umuntu abaye afise imico mibi nubwo yoba ari mwiza yiyoza ukuntu ko ariko kose birashobora gushika ugasanga ni umuntu atagaciro afise imbere y'abandi bivanye n'ukuntu yitwara nabi bikubwiye iki
yaba ashaka kukubwira wigenzera ubuntu ureke kugendana n'abantu b'ingeso mbi arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire alain yves na diane donse bamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma jacqueline segahungu yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo muterera canke mubaza twakure kuri voa bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe arobadi gmail akaburungu kome canke mutwakure kuri mirongo irindwi na rimwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana cenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe joseline nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
mwaramutse neza dususuruke bibi kingi yitabye imana ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi yari icyamamare kitagereranwa mu njyana ya muzika yitwa blues yari afite imyaka hafi mirongo cyenda
Everybody want to know why I sing the blues. Yes, I say everybody want to know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. I really have paid my dues. When I first got the blues, they brought me over on a ship. Men were standing over me, and a lot more was the whip, and everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time. Mm, I've really paid my dues. I've laid in the ghetto flats, cold and numb. I heard the rats tell the bed bugs to give the roaches some. Everybody wanna know why I'm singing the blues. Yes, I've been around a long time. People I've paid my dues. I stood in line
why i sing the blues kuki ndirimba blues bb king ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke bb king yavukiye muri mississippi mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ubundi yitwaga riley king mu mazina ya se na nyina bb bishatse kuvuga blues boy yaryiswe na rubanda akuze kubera ubuhanga bwe bw'igitangaza muri blues nuko rimuhama nk'izina ry'ubuhanzi
Every day, every day I am the blues. Every day, every day I am the blues. When you see me worrying, baby, baby, it's you I hate to lose. Well, nobody loves me. Nobody seems to care. Oh, nobody loves me. Nobody seems to care. Well, worries and trouble, darling. Babe, you know I've had my share. Every day, every day, every day, every day, every day, every day I have the blues. When you see me worrying, baby, baby, it's you I hate to lose. Picking up words and trouble, darling. Baby, you know I've had my
ijwi ry'amerika ikiganiro dususuruke bb king ati every day i have the blues buri munsi mba mfite blues bb king yabaye umuhanga cyane ku buryo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ikinyamakuru gikomeye mu birebana n'umuco cyitwa rolling stone cyo muri leta zunze ubumwe za amerika cyamushyize ku mwanya wa gatandatu mu bahanga ijana ba mbere mu mateka y'isi yose mu gucuranga gitari
and she could be jiving too. Nobody loves me but my mother, and she could be jiving too. So now you know why I act so funny, baby. Oh, when you do the thing you do.
radiyo y'ijwi ry'amerika turasusurukana n'icyamamare muri blues bb king iyo ndirimbo irangiye yayise nobody loves me but my mother ni ukuvuga ntawe unkunda kereka mama umbyara bb king yari afite ijwi ry'agatangaza yiswe the king of blues cyangwa se umwami wa blues yiswe kandi umwe mu bami batatu ba gitari ba blues the three kings of the blues guitar hamwe n'abandi babiri albert king na freddy king abami bo mu mateka yose y'isi
Thrill is gone. Thrill is gone away. Thrill is gone, baby. Thrill is gone away. You done me wrong, baby. Will be sorry someday. Thrill is gone. Thrill is gone away from me. Thrill is gone, baby. Thrill is gone away from me. Oh, no, I'm still alone but so lonely. I'm good. I know I'll deal with all one day, baby. Like I know a good man should. Freedom, baby. And freedom. Free, free, free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well.
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ikiganiro dususuruke iyo ndirimbo uko mumaze kuyumva the three is gone bb king yayicurangiye muri fesitivali ya jazz mu mujyi wa montreux mu busuwisi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu mu byatumye nanone bb king amenyekana cyane harimo n'uko atananirwaga yakoraga konseri zirenga magana abiri buri mwaka nko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu wonyine gusa yakoze konseri magana atatu na mirongo ine n'ebyiri iyi njyana y'indirimbo ye rock me baby nayo yayicurangiye i montreux mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu tuyumve
like my back ain't got no bone. Rock me, baby. Honey, rock me slow. Rock me, baby. Rock me slow. Rock me, baby. Till I want no more.
BB King yabonye ibihembo bitabarika birimo umudari w'ikirenga Presidential Medal of Freedom yahawe na Perezida George W Bush mu bihumbi bibiri na gatandatu nshuti zacu nshuti z'ijwi ry'amerika cyane cyane izadususuruke ikiganiro cy'uyu munsi nahagihumurije mbasigiye indirimbo How Blues Can Get You ya BB King mugireyo icyenda nziza mwari kumwe na Thomas Kamira